wenda nyamwumviriza ijwi rya amerika mwiriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro vy'ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi igenekerezo rya cumi na rimwe ukwezi kwa gatanu kwa bibiri na cumi n'indwi muri rya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya batondana amacumu ibihiri imipanga bagaca batambama mu nzira uzanye ikara bagutwarana n'umupanga n'isuka naho uba uvuye kuyikorera bazirana n'uko wafashe iyo nzira gusa uyu ni umwe mu barundi bahungiye mu ikambi ya rusenda iri mu majepfo y'intara ya kivu muri kongo avuga ukuntu abarundi bacukura amakara ngaho muri kongo barahahungiye bakubagugwa impamvu muraza kuvyumva muri kino kiganiro ariko imbere yo kuja mu ntara nka bururi no mu makambi yatandukanye nka rusenda mbanze ndababwire muri make ko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo gutahukana ikiziga c'umunyepolitike etienne tshisekedi atavuga rumwe n'ubutegetsi yitavye imana ari buruseri mu bubirigi vyasubiye kwigizwa inyuma ivyo vyatangajwe n'umugambwe we UPDS kuno wa gatatu vyari bitegekanijwe ko ikiziga ciwe gitahukanwa ku itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa gatanu umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe wiwe jean marc kabunde yatangaje ko itariki nshasha izomenyeshwa hanyuma amashirahamwe y'abagiraneza akorera mu gihugu ca Somalia amenyesha ko atewe amakenga n'ivyegeranyo bivuga ko abasirikare bagiye kwivuna abansi mu gihugu kicugarijwe n'ikibazo c'inzara ivyo vyatangajwe n'ayo mashirahamwe mu nama mpuzamakungu yabereye mu Bwongereza kuri no wa kane ku bijanye n'igihugu ca Somalia ayo mashirahamwe avuga ko ibikorwa vyo vya gisirikare bitegekanije gutangura mu minsi iri imbere bizotuma haba ingorane zikomeye mu bikorwa vyo gusubiriza imfashanyo abanyagihugu bikabangamira uruja n'uruza mu gihugu hagati ayo mashirahamwe akavuga ko icangombwa muri uno mwanya ari uko bagufasha abantu no kurwanya ikiza c'inzara ingingo yafashwe na leta ya amerika yo guha ibigwanisho abagwanyi b'abakurde bagwanira muri siriya yateye icuka kibi muri turukiya binali yildirim umushikiranganji wa mbere wa turukiya yatangaje ko iyo ngingo batazoyemera avuga kandi ko amerika izi neza ko uwo mugambi ari umugwi witera uwo murantunga ko uwo mugwi ari umugwi w'iterabwoba umuhari w'abakurde usanzwe ukomeye mu gikorwa co kurwanya umuhari wa leta ya kisilamu yamara leta ya turukiya iwagiriza ko ukorana n'umugambi n'umugambi w'abakozi usanzwe utavuga rumwe na leta ya turukiya ijwi rya amerika muriko muratwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kumva ibiganiro vyacu bitandukanye harimo kino iwanyu mu ntara muciye kuri interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com nayo ku rubuga rwa facebook aderese yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ngire mwiriwe duhere yano kino kiganiro cacu kuri no nkuru y'umubabaro pati ya Adolphe Ntahondereye yari yanyurujwe ku igenekerezo rya 19 z'ukwa kane akarekurwa igenekerezo rya 27 z'ukwa kane n'abantu bitwaje ibigwanisho muri zone Gatumba commune Mutimbuzi intara ya Bujumbura ari kumwe n'abantu bandi batatu yaraye yitavye Imana amakuru yo kwizera dukuye ubunyene mu biro mu begereye ibiro vya Musenyeri Bujumbura hatumenyesheje ko Patire Adolphe ashengeye bivuye ku ngwara zitandukanye yanduriye aho yari yanyururijwe muri zo harimo malaria twagerageje kubavugisha kugira ngo baduhe ijwi ryabo ariko ntivya dukundiye batubwiye ko atavyinshi bafise babivuga ko ariko rero ijwi rya Amerika turashimye gato kugaruka kukungene Patire Adolphe Ntahondereye co kimwe n'abandi batatu bari banyuruje bazanye barekuwe n'ingene bari babayeho muri ubwo buzima evariste nziko banyanka niwe yarishikiye aho barekurirwa itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'ukwa kane ibyo naciyemwo byari bi- shima imana ko nta wundi noshimira atari rubwira vyose kuko ingorane naciyemwo zari ndende gose ubu ni ramadani barakamfitiye umwe mu bagabo bane harimo patiri adolphe ntahondereye wa paruwasi gaturika ya gatumba hari haheze iminsi cumi n'umunani baranyurujwe n'abitwaje ibigwanisho aho ijwi rya amerika ryamusanze yicaye mu rugo iwe muri karitsiye gaharawe yibuka ayo yakorewe ku butaka bwa kongo naho biri uko uwo mugabo yibuka ingene we na bagenzi be bane banyurujwe ku igenekerezo rya cenda kuno kwezi kwa kane turimwo nari mvuye i bujumbura ndi muri bisi tugeze ngaha gufi kwa gasupari twumva amasasi atanguye kuvuga mu kanya twamenye ivyo ari vyo abantu baraza nyene baradukura mu miduga baradufata baratuboha imigozi munyuma baradutwara badutwaye ku rusizi bakora ubwato mu mashitingi bo bashiramwo ibihubahuba vy'ibitoki n'ibiki baratujagura batubosha imigozi batushize hakurya baca banda baradutwara ariko ntitwari tuzi iyo tugiye ku bwari bwije imitima iravamwo tugenda turasenga imana tuzi ko ubuzima bwacu buheze baratujana gushika mu rukoko uwo mutama w'imyaka irenga mirongo itanu ibirenge vyiwe biravyimbye vyuzuyeko ibikomere izo ni ingaruka mbi z'ingendo ndende ijoro n'umutaga bagize baca mu mahwa no mu mabuye bagana agace ka murenge mu misozi ihanamye ya kivu y'ubumanuko nk'uko bivugwa n'uwo barakamfitiye baradutembereza hose ico gihe bavuga yuko abasirikare b'u Burundi ngo bagomba batere mu rukoko batuboshe gutyo nyene mu maso batutukura mu rukoko tuboshwe no ku maboko batujana mu rukoko rwo muri Kongo mu nyuma tugeze ngaho niho bavuga ati kandi ngo ngo igisura cy'u Burundi ngo kimakize kuhatera baca baratekera ivyabo kandi turahaguruka baca batutugana mu misozi yo muri Kongo ayandi makuba ramadani na bagenzi be babonye nuko kiretse patiri adolphe uko ari batatu bakubitwa buri gitondo mu kiringo c'imisi ine ya mbere kugira bikunde baterefone imiryango yabo irungike amafaranga yo kubagombora Padiri Adolfu we batanguye kumusaba imiliyoni ijana nawe nyine aratakambatije ayo mahera ntayo noronka bamubati nagerageza ngo telefone kwa Musenyeri ati ivyo ntibikunda muri diyoseze tu namba ntashobora kuva umunyuma baca barampamagara jewe nanjye bansaba imiliyoni icumi gushikaho mca telefone umuhungu wanje nti kawe n'umushomeri nti ivyo bariko baransaba ino ni agacamutwe umuhungu wanje bati papa nta buryo afise ayo mahera ntashobora kuyaronka uwundi yitwa Matiyasi bamusaba umuriyoni nawe nyine aratakambatije abana hari igihe birigwa inzara hariho n'undi musore yitwa Pierre w'umunyembuye nawe bamusaba miliyoni zibiri ramadani barakamfitiye aranambye kubera ikigoyi avuga ko bagaburirwa utumanyu tubiri tw'imyumbati ku munsi ntibahabwe n'amazi yo kunywa avuga ko yari arindiriye gupfa ni mu gihe asanzwe agendana ingwara y'igisukari diyabete mu gifaransa ashimira imana yamurokoye cyane cyane imana ishimwe kubona nagarutse mu muryango nkaba nasi kubonana n'abagenzi Disons, ubu nze- naho no- nogira ingorane ubu ndisanzura ko ndi mu mahoro umufasini wa ramadane n'ikigumbagumba cinshi nabo nyene yabwiye ijwi rya amerika ko ashimira imana kubona uwiwe yasubiye kuboneka zeyimana mariyamu asaba abakora ubwo bugizi bwa nabi kubuhagarika kuko ataco buzobungura mushika uyu munsi turaryohewe cyane naho yogira ikindi kibazo umugabo ari mu muryango wiwe nta ngorane twese twari tubabaye eka nta n'umwe ata- atarababaye twese turanezerewe cyane n'ukuri umva ababikoze bose ni ukuri bo kwihangana bakareka guhohotera abantu abanyagatumba basaba ko bocungerwa umutekano wabo wama wahungabanijwe n'abatera bavuye ku butaka bwa kongo uwurongoye izone gatumba yabwiye ijwi rya amerika ko ingingo ziriko zirafatwa useni ntahetwa agasaba abarongoye guterera mu kudomo rutoke hakiri kare kuri ico cose kibateye amakenga bakikora ku bajeje intwaro n'umutekano kiretse patiri adolphe ntahondereye ubu ari mu bitaro nk'uko amakuru ava mu begereye paruwasi gatorika yo mu gatumba bivuga abo bandi bagabo batatu bariko bavurirwa imuhiri wabo mu gatumba ku rubibi burundi buhana na kongo evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze evariste nziko banyanka ariko ari nkamwe hoba hagize ugurura iradiyo nyene twamenyesha ko patiri adolphe ntahondereye atakiri mu bitaro ahubwo nyabuna yaraye yitavye imana amakuru twemerewe n'abegereye ibiro vya musenyeri i bujumbura akaba yavuze yuko zimwe mu ngwara yanduriye ngaho ari nazo zamuhitanye muri izo batubwiye ko harimwo ingwara ya malariya hakaba harimo n'ingwara y'igisukari insuffisance renale duhojeje rero umuryango wa ekereziya katolika i bujumbura co kimwe n'umuryango w'amaraso wa adolphe ntahondereye ejo rya amerika ikiganiro iwanyu mu ntara nyezina hari ubukene bw'ibigo byihariye gwaruka muri komune vyanda y'intara ya bururi iyo komune yose nta kigo na kimwe c'ugwaruka kirangamwo ugwaruka rukavuga ko ruriko rurahomba muri kazoza kabo kuko ataho baronka baronkerezwa inyigisho zitandukanye canke ngo bayage n'ugwaruka nkabo ivyinshi n'umunyamakuru wacu alayive irankunda mu burere bugize komine vyanda nzima gushika ubu nta kigo na kimwe bafise c'ugwaruka gishobora kurufasha mu bijanye n'inyigisho zitandukanye zirufasha kwiyunga no gusenyera ku mugozi umwe iyo ikaba ari intandaro y'uko mu gihe hadutse injyane bitoroha ko rwihanganiranira canke ngo rumenye inyifato rwogira mu kurengera ibirutandukanya nk'uko ugwaruka twaganiriye turusanze ku mutumba karehe rubivuga florence nimbona w'imyaka cumi n'icenda n'umwe muri go akavuga ati wapi bizotugora kubera nk'ubu rero kandi abajene bino ni benshi cyane bizotugora kandi murazi ko twaciye mu bintu byinshi urumva twari dukeneye nk'inyigisho nyinshi kugira ibyo twahitiyemo bituvemo kugira dusubize hamwe twarabonye ibyo twarimo ko hari nk'abajene byahitanye benshi rero nk'abasigaye bamwe turabona tuti bino bintu si byiza kubera kenshi je mbona abantu bari mu mugambwe barondera inyungu zabo bamwe mu bavyeyi babona ko ico kibazo co kutubaka ibigo vyihariye ugwaruka ari nko kutitaho indero yago kurangwa mu ndongozi abenshi bakavuga ko ugufata ibiyayuramutwe hamwe n'ubusuma bidasiba kwibonekeza mu bakiri bato bitegwa hanini ko badafise aho bahurira mu guhanahana impanuro siriyake ntwari ni umwe muri abo bavyeyi avuga ati kuko mbona abana baguma bitembereza hanze bakabura ico bakora baca bigira ibyo bishakiye hariho abaza kunywa urumogi abandi bakaja mu busambanyi ivyo byose numva ni ingorane gusa kubera mbe- mbona kuko bikomeye kuko mbona kuko natwe tuzohaba tugira ingorane niyonya abana banywa urumogi wewe nimba ufise agatungu ukakadandaza ntuzoka- ntuzokarya bazogutegera bakakwaka nimuhira bazogusanga iyo bakakwaka kurumva nta, nta, nta migenderanire iba ikibaho hagati y'abana na, na ba se n'abandi bigenga hambavu y'ubwo bukene bw'ibigo vyihariye ugwaruka bamwe muri go bavuga ko batanahimirizwa no kwigwanako kugira ngo rushobore kuvyishingira aha ubwo gwaruka rugasaba nyabuna ko abajejwe intwaro ari bo bufata iya mbere mu kubaka mwene ivyo bigo jean claude ndayishimiye asaba ati je igituma nawe ndavyifuza ni kubera bi- bitarashika ngaha ngo tubibone ingene bimeze kenshi ndabibona ibigo igituma vyoba bikenewe ni kubera tutarabibona kenshi tubibonye ingene bimeze ngira tuheza tukabishima nta bigo bihari kweri kuko ntavyo ndabona ku kibazo co kubaka ivyo bigo vy'ugwaruka abajejwe intwaro muri komine vyanda bavuga ko kiri mu migambi igiye gushigwa mu ngiro gabriel sabiyumva ni umunyamabanga wa komine vyanda Eh, ibigo ntibihari ariko turatekanya kubaka centre jeune mu minsi iri imbere ubu rero tuba twipfuje yuko mu minsi iri imbere dushobora kurira kubega ko bironke ihuriro bashobora kuzoza barahuriramo mu kwishanja kubiza bikenewe bara mu buruhuko ba- tubegereye mu byo gukora ibikorwa rusange bya kando travail tukagwereka inzira nziza gufata uko ibigo mu bigo ha- bakura impanuro zitari nke zijanye n'inyifato zo mu kibano kandi kugira ngo ibyaha by'abantu bisanzare bakore ibintu byubaka ikomine yabo mapriorite tuba turatanga ico kibazo kirimo umwizero rero cane dufatiye yuko ivyo dushira mu mapriorite mu mafashanyo tuja kuza turaronka ko biza biraja mu ngira hambavu y'ico kibazo c'ubukene bw'ibigo vyihariye ugwaruka haribonekeza kandi ubukene bw'amashirahamwe yitaho iterambere ry'abanyagihugu nk'uko amakuru duhabwa n'abajejwe intwaro avyemeza ibururi mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi ry'amerika urakoze alain yves irankunda ijwi rya amerika ibururi murayumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi gusubira kumviza kino kiganiro cacu inkuru zitandukanye muce kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya gatonya gusa ni inkuru yanuganuzwe ku mbuga ngurukanabumenyi
sha bijya biga biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo nibihuha kandi navyisomeye ndakubwiye ko atari byo nivyo nivyo reka si byo hehe dupinge Ehe.
hehe dupinge Ehe.
utanga iki he mupinga mupinga iki umviriza ijwi ry'amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
nuko rero uno munsi turongera dusure kubaha inkuru y'imvaho ku vyerekeye urupfu rwa- bavuze ko umupasitori yoba yarishwe n'abo arongoye muri zone ya rubirizi ya komune mutimbuzi intara ya bujumbura kubera abatari bake babandanya bemeza ku mbuga ngurukanabumenyi ko uwo mupasitori yishwe haraheze iminsi n'ubu rero iyo nkuru twashatse kuyigarukako umunyamakuru wacu diane ndonse yari yarishikiye mu ndwi hezi ahi mutimbuzi yasubiye arakubitiza amaso ku mbuga ngurukanabumenyi aranahasanga n'ubundi butumwa butari bi- buke reka dutege inkuru amatwi Ego Diane ninahazwe nk'uko bivuze nubwo iyi nkuru tumaze kuyibeshuza abantu babandanya guhererekanya isanamu ariyo video yerekana urupfu rw'uwo mupasitori ku mbuga ngurukanabumenyi cyane cyane kuri WhatsApp na Facebook aho mbere bamwe bashize ifoto y'uwo mupasitori ku izina ryabo ryo mu telefone ibyo twita profile mu gifaransa bagaheza bakandika ko amajambo akunze kubwirwa uwitavye Imana ngo uruhukire mu mahoro ibi kandi byunyurwa nuko bamwe mu bashize iyo sanamu ku mbuga n'ubu batarabeshuza kugira ngo ababakurikirana bamenye ukuri abayirabye rero ibandanya kubatera umubabaro kubumva iyi nkuru ku matwi batarayibona tugerageje gusubira kuyisigura yerekana abantu benshi bagwanira mu kizu kinini kirimo intebe nk'aho ari mu isengero ariko umuntu yihweje neza haboneka ko hari umuntu umwe yari karacunaguzwa hakabamwo n'abamutabara iyo sanamu yumvikanamwo urwamo rwinshi rw'abatabaza abarira hamwe n'ababoroga cyane abantu mu kwihererekanya ku mbuga ngurukanabumenyi nka facebook twitter na whatsapp bavuga ko batazi icyo yazize ikindi ntibavuga isengero iryo ari ryo kuko ikibarajije ishinga ari ugutangaza urupfu rw'uwo mupasitori aha kandi bakaba batanguye kuyihererekanya kuva itariki zitatu z'uku kwezi amakuru ijwi rya amerika rifitiye ibyemezo rero ni uko uwo mupasitori atapfuye kugeza ubu akiri muzima nubwo tutashoboye kumuronka ubwiwe amakuru twahawe n'abamwegereye mu kibano no mu isengero amenyesha ko amagara yiwe yifashe neza byongeye n'igihe ryashika mu rugo iwe muri zone rubirizi muri quartier gihora ku mugoroba wo ku wa gatatu itariki zitatu z'uku kwezi ryasanze umukenyezi wiwe hamwe n'abana bicaye imbere y'inzu batera inkuru batwenga byumvikana ko batari bagandaye nk'uko bamwe babyibaza hagati aha dusubire tubasomere ibyo bamwe banditse n'ibyo babandanya kwandika ku bw'umubabaro no gucika ivutu ku kutamenya ukuri kw'iyi nkuru duhere kuri uyu yatanze iyo videwo yerekana urupfu rw'uwo mupasitori aca yandika avuga ati aho mubona ni mu rubirizi aho abakristo biyiciye umupasitori wabo ariko ntituramenya icyo yahowe uyu nawe aca avuga ati birababaje uruhukire mu mahoro uyu nawe avuga mu isengesho ati mwami mwiza we tabara ubwoko bwawe hari n'uyu yanditse ngo mbega umuvumo ku gihugu cyacu imana nitabare uyu ndavuga ati murabeshe nta muntu yahasize ubuzima jewe niho nari uyu nawe acasa n'umwishyura ati hamwe kuba bari ukubesha ni byiza mugabo hamwe wacu utubwira ibyo ari byo wowe ukoze ahandi ho ibi tubona birarenze hari n'uyu asa n'uwamwunganiye ati duhe umuco none duhu- uduhumurize uwundi nawe ati mana tabara igihugu cyacu cy'u Burundi kuko birarenze urugero n'ukuri aha ndumiwe pe turangirize kuri uyu avuga ati ibitera soni n'akamaramaza biteye n'agahinda ndababaye yesu tabara ariko iby'isanamu yerekana byarabaye uretse ko habayemo imvugo ndenzarugero abajeje intwaro muri komine mutimbuzi baremeza ko isanamu yafatiwe muri zone rubirizi y'iyo komine mu isengero y'aba emanuel iri muri quartier gihora icyo bikoze hasanzwe kutumvikana hagati ya bamwe mu ndongozi z'iryo sengero amakuru dukura mu bakirisu bo muri iyo sengero avuga ko ibiri mu isanamu iri kiraca ku mbuga ngurukanabumenyi byabaye ku munsi w'imana itariki mirongo itatu z'ukwezi guheze imbere y'uko iminsi itangura nko mu ma saa tatu n'igice babandanye bavuga ko uwo mupasitori yabuje amari bivugwa ko yishwe umugwi utakimwemera ko abarongora wari washinze ko ava mu cyicaro cy'abapasitori akaja kwicara mu cyicaro cy'abakirisu basanzwe ivyo bamwe bavuga ko atemeye hamwe n'abamushigikiye nuko ingwano y'abamukwega bamwicarika imbere abandi batwara inyuma ibiratanguye ubu ni umwe mu baririmbyi bo muri iyo sengero pasiteri aca arinjira yinjiye abagabo baravuga ati wewe ku byo twavuganye ku masezerano twasezeranye kwa mungu ni ukubera iki udashaka kuyubahiriza kandi twari twarabivuganye kwa mungu heze tuva aho tubisezeranye ko aza kwicara inyuma kugira bamanze batunganye ivyo bintu vyanka bituma atavuga ubutumwa atagabura ishengero kuba yarihagaritse umva niwe yihagaritse umva nta numwe yamuhagarikije ati kugira tumanze tuvyumvirize umva n'abagabo bo basaba gusa n'abanyeshengero bavuga ati twe dushaka tumve ido nido giwiwe y'ukuntu yitenga akitenga ntavuge ntabari ishengero n'ikintu na kimwe rigiye bimeze uko mvise ikibazo iki n'iki iki n'iki mugaba ahandi hari ishengero riri ngaha haruguru y'ikibuga ryitwa tesalonike yari yari inyomboye aragenda aravuga y'ubutumwa icyo bikoze imikwegano yarabangamiye ubuzima bw'uyu mupasitori bivugwa ko yishwe ariwe pasitori ya bujamari nubwo atashimye kuvugira kuri mikoro avuga ko byashyitse akaraba nyuma yaho akarabuka ari nabyo bishoboka ko boba barafatiye ko abakujije inkuru bavuga ko yoba yarapfuye ibyo musitanteri wa komine mutimbuzi barindambi damien abeshuza ayo makuru ni ikinyoma cyambaye ubusa uko si ukuri turabibeshuje ko uyu pasitori ya bujamari atishwe ari muzima kandi namwe bwe nyine mwabyiboneye iyi ndongozi ya komine mutimbuzi ibandanya ivuga ko ikibazo cyo kutumvikana kiri hagati y'abarongoye isengero ry'aba emanuweli kiriko kirakemurwa hagati yabo diane ndonse mu ntara ya bujumbura ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
no musi saa kumi mugenzi wacu thomas kamirinda akaza kugaruka ku matora yimirije kuba mu gihugu co mu rwanda ntimuze rero gusiba ico kiganiro muri isanga za kuba ari igihe c'isaha cumi ku masaha yo mu rwanda no mu burundi ayavugwa mu makambi ni zuguruzuguru hagati y'impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya rusenda iri mu majepfo y'intara ya kivu hamwe n'abarara irondo micungararo y'iyo kambi izo mpunzi z'abarundi zimwe muri zo zikora umwuga wo gukora amakara zagirizwa n'abo bararira irondo y'uko batikiza ibidukikije kuko bikora ku biti byo mu mashamba yo mu rusenda ivyo bikaba bimaze gutera icuka kibi hagati y'iyo migwi ibiri nk'uko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu vedaste ngabo zimwe mu mpunzi z'abarundi zituye muri iyi nkambi zari zitunzwe n'umurimo wo gutwika amakara zitangaza yuko zifite ikibazo gikomeye cyo guhagarikwa gukora uyu murimo wo gutwika amakara nubwo hari amasezerano zari zagiranye n'abaturage b'abakongomani bafite amashyamba ikibazo cyagenda turahura naco b'abakongomani turaba musanze mu buzima bwa misi yose turabagurira ibiti utamuguriye ibiti arakwereka ahantu umurimira uheje kumurimira bya biti biri muri ya ndimiro ukaheza ukabica umaze kubica ukabiturira umaze kubiturira wewe acagira ingorane z'uko ishari agaca azunguruka iruhande akagenda kuvuga ko mu gisagara ko ibyo biti mu bironka ku buntu mutabibagurira abarundi baduga bamaze ibidukikije ariko we ubwa mbere akubwira ko ubica atangorane ashaka ahantu harima hisanzuye atamwijima uhari mugabo tugeze ko tugeze ko ubona kumenga nawe uratahanye amakara acagira ijaro bikumva kumenga aragize ingorane mu mutima wiwe bigatuma umugambi wawe utabandanya wo guca amakara agaca arondera uburyo bwo kira gute bakwaka ya makara baca bagenda ku mukuru gisagara cabo akavuga ko takazi bariko barakora bakatukana bakagira ibintu byinshi bitabereye kugira ngo barabe kuye mu rundi ataronka amahoro ni ukuvuga ko tumaze kuba twambuwe ayo makara rero mashauri kaba bantuzanya baba bararirondo biwabo bakaza kwambura amakara n'amafuru bagasambagura daye bakagenda baduhimiza ko byiza twogurira ikatansi bitwemeza ko duca amakara nubundi twatanga amafaranga n'ubundi akari mu bigura ngaho ibyo bikaratasi hanyuma mu bikoresha igihe kingana iki bo batubwira ko icyo gikaratasi wifuza ibihumbi mirongo itanu ugikoresha umwaka wose mugabo ntacyo yigera duha yandika yandikisha akakaramu hama agashyira kwikasha zibiri agaca kurungika ngo gihenda uzane amakara yawe wayazana n'ubundi washika muri baba ararondo wabireka cari katanse bahabura ko kitemewe n'amategeko iki kibazo cy'amashyamba atemwa agatwikwamo amakara agurishwa mu nkambi yo mu rusenda no mu nkengero zayo kikaba kimaze gufata indi ntera ikomeye nyuma y'aho serivisi ishinzwe ibidukikije yifashishije abanyerondo kugira ngo bakurikirane abarundi batwika amakara nta ruhusha babifitiye abarondo rero bamaze kuhaja bobo rero batondana amacumu ibihiri intuzeye imipanga bagaca batambama mu nzira uzanye ikara bagutwarana n'umupanga n'isuka naho uba uvuye kuyikorera utavuye muri ayo makara bazirana n'uko wafashe iyo nzira gusa uvuye umurenge ukaza wikoreye utuntu ntiwigere udutambukanaho baca babikwaka ngo ibi ni ibyo wibye ngo mbega ngo biwewe ngo ubironkera hehe ngo ngaha mwebwe munafiseho imirima ngo ngo aya mashyamba ni ay'iwanyu ko ngo ko ari ay'iwacu sinzi umunsi Emmanuel umurundi ukora umurimo wo gutwika amakara mu mashyamba yo mu rusenda avuga yuko bafite impungenge z'ubuzima bugoye batangiye kwinjiramo nyuma y'icyemezo kibabuza gutwika amakara cyafashwe n'abashinzwe ibidukikije amakara araboneka kubera iki umuntu ariyiba nk'uko nyine umuntu atera yiba kuko nabo nyine bariko barayazinzigiza bagira iki naho nyine ntibona utwo bacana muga gusa eh, mwaboneka nabi n'ubuturozi urumva ikara ryahora rigurwa amajana abiri ubu ni amajana atanu umva nabo nyine bagiye guhura n'ibyago naho tuvuga ati natwe turagowe none se bibaye fana ko mutakiyatwika ntitugitwiye amakara nta gucana ubuye wumva umuntu yoba yaragisigaje agafuruka yo nk'ubutari karapfuba nibwo buriko buraza hari n'utwo tundi umuntu yarose nk'utugegene dutanu akaduha akacagurira ko utundi tu- tuba dupokeje umuyobozi wa grupema y'abarara noro ari nayo inkambi yo mu rusenda ibarizwamo rubunga juma joni yabwiye ijwi rya amerika ko babujije abanyerondo kongera kwambura impunzi z'abarundi amakara ahubwo basaba izi impunzi gushaka ibipapuro byemewe n'amategeko kugira ngo bakomeze akazi ko gutwika amakara aha akaba yagize ati Hiyo ni kweli, wale wararondo ni kazi yao kukesha hapa kuchunga usalama wa watu usiku Uku ni na ukuri.
wizi. Lakini abarararondo kama ni wanaenda akazi kabo kuzwa kuri wale watu arirondo ya- ya kandi kuharibu baringira abantu mazingira.
umutekano Watu wa service nimba husika ya baragiye kwimira environment, abantu njo bari bangize kuya bakabaomba ibidukikije tukabasaidie nuko kuchunga abashinzwe wale walikuwa ibidukikije wachache, bari batwiyambaje baende bazuie wale hanyuma watu ndio tubaha kipindi walikuwa abarararondo wanakia pale.
ariko tumaze Tukiona kubona ko hali inakuwa byateje sasa akavurio vurugo, twarabihagaritse tuliwakataza hivi tena biko ubu pale. Mwenye ntabahari anapaswa kukata ubu mkaa umuturage uzaba ni ule wemerewe ambao gutwika ataruhusiwa amakara kiserikali n'uzaba ya wemewe halali. Hapana n'amategeko mtu akaona kandi kila mtu akajya tu muri apate serivisi karatasi.
y'ibidukikije Wafike ikamuha kwenye ibipapuro ofisi ya byanditswe n'imashini environment, kandi ofisi ya biteyeho mkingo wa ikashe mazingira, n'umukono watapata karatasi w'ushinzwe ya halali, na ibidukikije paka iandikwe apana na ibipapuro mashini byanditswe ama iwe n'ikaramu imprime kuva mu mpera z'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi pamu rikaba ryaratangije gahunda yo gutera ibiti ibihumbi magana atanu mu rwego rwo kurengera ibidukikije mu misozi ya rusenda federase ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda
Africa unite, cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah, yeah, yo. How good and how pleasant it would be.
nuko rero ijwi rya amerika ni ngaha dusozere ikiganiro cacu iwanyu mu ntara yacu uno munsi ariko imbere y'uko duhana agahindukira ndabibutse yuko kuri ino tariki imyaka mirongo itatu n'itandatu irumanye umunsi ku yundi umuririmbyi robert nesta marley azwi ku izina rya bo marley yitabye imana yari yavutse igenekerezo rya gatandatu ry'ukwezi kwa kabiri mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ine na gatanu akaba yarakunzwe cane kubera uturirimbo twiwe twa rege harimwo zimwe rero mwumva yaririmbiye afurika naho atariyo yarava ni nk'aka karirimbo ngo africa unite mu majambo make ngo yarifuza yuko abanyafurika boba umwe bakagira ico bita indoto imwe bakama bafatanye mu nda tukabasigire rero diane nahazo na innocent kimenyi tutibagiye engineer justin tuzose kubonana ejo nkaho twatanguriye mugira umunsi mwiza
How